y'imwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramukanya amahoro i washington dc ndi jeffrey mutagoma ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo muri uganda hagaragaye umurwayi wa mbere wa virusi ya korona mu gihe mu rwanda ingamba zo gukumira icyo cyorezo zatangiye gutuma bamwe mu banyarwanda bagorwa n'imibereho babitangaje gutyo nta n'inoti y'igihumbi mfite mu rugo pe byatuyobeye byatuyobeye niko navuga baradagatumuka bitura imana imana yonyine kabisa nta kindi kintu kigomba kubwira yusi imana yonyine abo ni bamwe mu baturage batangiye kuremererwa n'imibereho nyuma y'ifatwa ry'ingamba zikaze zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona iyo nkuru n'izindi ndetse n'amakuru y'imikino ni mu kanya ntimujye kure reka ariko tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na mugenzi wacu aloise bigirimana ndakuramukije geoffrey turayahera mu yavugwa ku mugabane wa buraya nyuma y'aho leta ya croatia itegekeye ko ata abantu barenga babiri bakwiye kugendera hamwe mu gukinga ko ikiza ca korona gikwirakwira hose ico gihugu caratigitishijwe na nyamugigima y'igipimo ca manyitide ya gatanu n'ibice bitanu abategetsi bavuga ko umurwa mukuru zagreb ari uwasinzikaye cyane ariko nta muntu yasize ubuzima iyo nyamugigima yumvikanye saa kumi na zibiri z'agatondo ejo ku munsi w'imana abanyagihugu bavuga ko badahangayikishijwe n'umugera wa korona igihe batazi ko batekaniwe mu mihana yabo ku bw'iyo nyamugigima abategetsi bo baguma basaba ko bakwiye kuguma bubahiriza amabwirizwa bahawe kandi ko atabantu bakwiye kwegerana abategetsi b'ubugiriki barahagaritse abanyeturukiya cumi n'umwe bakekwa kuba bagomba gukora iterabwoba inyuma yo kugundura aho banyegeje ibirwanisho byinshi hanze y'umurwa mukuru atene abategetsi bavuga ko bakekwa ari abo mu muhari witwa revolutionary peoples liberation party front umuhari wagenwe na turukiya leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ubumwe bwa buraya ko ari uw'iterabwoba ntibiramenyekana ukuntu bategekanya gukoresha ibyo bigwanisho ariko abategetsi b'iperereza bakeka ko bari ko bitegurira kwinjira muri turukiya kuhagabayo igitero turukiya yamye yagiriza ubugiriki kuba bufasha no kubika abanyeturukiya bakora iterabwoba ariko ubugiriki bwo bwamye bubihakana leta ya afuganisitani n'abatalibani ejo ku munsi w'imana baratanguye ibiganiro vya mbere byo guhanahana imbohe intumwa idasanzwe ya leta z'ubumwe za maye karizage yavuze ko ibyo biganiro bifashijwemo na amerika hamwe na katari amasezerano yo kuwa mirongo ibiri n'icyenda ukwezi kwa kabiri yatewe ko imikono na karizage hamwe n'umutegetsi w'abatalibani idoha agamije kurangiza intambara ndende abanyamerika batanguye kuva itariki cumi n'imwe z'ukwezi kw'icyenda umwaka wa bibiri na rimwe n'igihe haba igitero cy'iterabwoba muri leta z'ubumwe za amerika ayo masezerano asaba ibohorwa ry'abarwanyi b'abatalibani barenga ibihumbi bitanu bafunzwe na afuganisitani hamwe n'abajejwe umutekano barenga igihumbi ba afuganisitani bari mu minwe y'abatalibani inama nshingamateka na nkenguzamateka z'ubufaransa ejo ku munsi w'imana zatangaje ko igihugu kiri mu bihe byo gukora ibyihutirwa mu gisata cy'amagara y'abantu mu kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa korona izo nama uko ari zibiri zararekuriye leta gukoresha ububasha bwose ihabwa bukomeye mu kurwanya icyo kiza ibyo bihe bidasanzwe bizomara amezi abiri kuva umunsi vyemerejwe ko kandi bishobora no kongerezwa mu bufaransa kuva ku munsi wa kabiri ibintu nka vyose vyarahagaze aho ingendo hanze y'igihugu zizokorwa mu vyankenerwa gusa kugira barwanye uwo mugera umaze guhitana abarenga amajana atandatu hamwe n'abaharurwa mu bihumbi bamaze kuwandura igihugu ca kamerune caratunganije amatora ejo ku munsi w'imana mu gice kivurwamwo icongereza aho uruhagarara rwatumye bayunguruza haraheze indwi zitandatu abantu bashika ibihumbi amajana ane nibo bari batekanijwe kwitabira ayo matora aho umurwi w'amatora uvuga ko yagenze neza akanama kubahiriza ibwirizwa shingiro karahanaguye amatora yo mu kwezi kwa kabiri itariki icenda mu makartiye cumi mu buraruko bushira uburengero hamwe n'imwe mu bumanuko bushira uburengero nyene intara zibiri zivugwamwo icongereza zirimwo uruhagarara rw'intambara kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi aho abiyonkoye basaba ubwigenge bakava ku kindi gice kinini ca kamerune kivurwamwo ururimi rw'igifaransa umutegetsi kizigenza wa irani ali kamenei yashikirije ejo ku munsi w'imana ko igihugu ciwe kitazigera cakira imfashanyo iyo ari yo yose yo kurwanya ikiza ca korona ivuye mu gihugu c'abansi atumbereye kuvuga leta z'ubumwe za amerika kamenei avuga ko atakwizera amerika kuko ngo ishobora kwinjiza mu gihugu ciwe umuti atakindi uwokora atari ukongereza uburakari bw'uwo mugera irani ni kimwe mu bihugu vyakozwe ko cane n'uwo mugera hamwe n'ubutaliyano espanye n'ubushinwa perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yafatiye ibihano irani yashikirije ku itariki 29 z'ukwezi kwa kabiri ko amerika yiteguye gufasha irani mu kurwanya uwo mugera mu gihe abategetsi b'ico gihugu bobisaba
Aloys Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru muri uganda hagaragaye umuntu wa mbere wanduye virusi ya korona perezida yoweri museveni w'icyo gihugu yasabye abaturage guhagarika ingendo no gukomeza kubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuvuzi muri uganda inkuru dukesha ignitius bahezi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri kampala muri uganda ibaye inshuro ya gatatu umukuru w'igihugu yafata ijambo ridasanzwe rigenewe abanyagihugu bose mu cyumweru kimwe ariko ikiza ku isonga mu byo avuga byose ni ugukangurira abantu ukuntu bakwiye kwirinda icyorezo cya virusi ya korona akimara gutanga ijambo inshuro ya kabiri ku mugoroba wo ku wa gatandatu ubwo yatanze amabwiriza mashya yo kwirinda arimo guhagarika ingendo z'abinjira n'abasohoka mu gihugu baba bakoresheje indege imihanda cyangwa amazi itegeko ryagomba gushyirwa mu bikorwa mu gihe cy'amasaha makumyabiri n'ane nyuma y'amasaha ane yonyine minisitiri ushinzwe amagara y'abantu yahise atangaza ko umurwayi wa virusi ya korona wa mbere mu gihugu yamaze kuboneka uyu musore w'imyaka mirongo itatu n'itandatu yageze ku kibuga cy'indege mu rukerera rwo kuwa gatandatu ari mu ndege ya Ethiopian Airways ariko abashinzwe iby'amagara y'abantu ku kibuga cy'indege bahita bamumenya hakurikijwe ibipimo by'umuriro yakorewe byasanze afite umuriro urenze usanzwe nuko bahita bamwihutishiriza mu ivuriro rya Entebbe ryateguriwe abarwayi b'iyo virusi abandi mirongo inani na batatu bari muri iyo ndege nabo akaba barimo gukurikiranwa nabi by'ubuzima nyuma y'iri tangazo perezida Museveni yahise afata irindi jambo abwira abanyagihugu zimwe mu nzira z'iyi virusi yagakoresheje kwirakwira mu gihugu vuba na bwangu nk'ibigo by'uburezi n'amasengero ko ubu byafunze mu gihugu cyose ko iki kimugoye ari ukuntu yohagarika imodoka zitwara abagenzi ariko ko zo zikemerewe gukora ati mu modoka zitwara abagenzi niho haba hari abantu begeranye cyane ibi nibyo ngitekerezaho kureba ukuntu tuza kubikemura ariko by'agateganyo nasabaga abantu bose ngo niba udafite imodoka yawe ipikipiki cyangwa se igare wirinde gukora ingendo guma muhiri wawe ubwo bucuruzi ukurikiye bwaba butegereje ariko ugakiza amagara turaza kugerageza kureba uko ku bigo by'imodoka zitwara abagenzi hose twashyiraho utumashini dupima umuriro w'abantu nkaba nsaba ba nyir'imodoka n'abayoboye ibyo bigo kwirinda gutwara umuntu wese ugaragaza ibimenyetso by'ibicurane nk'uko umukuru w'igihugu yari yategetse urujya n'uruza rw'abantu binjira mu gihugu baba baciye mu mwanya ku mazi cyangwa ku butaka bihita bihagarara guhera saa si z'iri joro ku isaha y'akarere ka afurika y'uburasirazuba uretse imodoka n'indege zitwara imizigo kandi nazo ngo akaba zidakwiye kubamo abantu barenze kuri batatu nyamara indege z'umuryango w'abibumbye zikora ibikorwa bitandukanye birimo ibyo kubungabunga amahoro mu bihugu bitandukanye by'akarere kandi zifite icyaro gikuru mu mujyi wa Entebbe zo ziracyafungura imipaka kimwe n'indege hamwe n'imodoka z'ubutabazi hagati aho mu gihugu cyose za misa n'ukundi gusenga akaba zakorewe ku mateleviziyo amaradiyo hamwe n'imbuga nkoranyambaga nka Facebook kandi amakuru aturuka hirya no hino mu gihugu yerekana ko abasirikare bamaze gushyirwa ku mipaka yose ndetse no mu tuyira duto duto twinjira nangwa dusohoka mu gihugu ku mipaka itandukanye kugira ngo bakome imbere abantu bashaka kwinjira mu gihugu cyangwa kwambuka bava mu gihugu kubera ko byabujijwe ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda urakoze ignatius bahizi tuve muri uganda tuze mu rwanda aho amabwiriza mashya yafashwe n'igihugu kuva mu mpera z'icyumweru dusoje yo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona yatangiye gushyirwa mu bikorwa mu gihugu hose gusa hakaba hari abavuga ko kuyubahiriza byabananiye abo barimo abafite amikoro make batuye mu murwa mukuru i kigali aho eric bagira ubusa yaduteguriye inkuru ikurikira
moto zihinda zirahindira mu mujyi wa kigali ku munsi wa mbere amabwiriza mashya yo gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya korona atangiye gushyirwa mu bikorwa nubwo ziri guhinda ariko ntizitwaye abagenzi nk'uko byari bisanzwe mu yindi minsi mbere y'aya mabwiriza mashya yasohowe n'ibiro bya minisitiri w'intebe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu ahubwo urahura n'umuntu umwe kuri moto wenyine cyangwa avuye guhaha icyakora ku ngendo zitari iza ngombwa zabujijwe mu gihugu hose zirasa n'izitubahirizwa uko bikwiye bamwe muri ba ntaho nikora mu mujyi wa kigali bakavuga ko gusabwa kuguma mu ngo zabo bigoye na cyane ko barya bavanye hanze ahantu bari guhaha tugomba no kubatwaza tukabageza mu ngo natwe tukabona amafaranga yo kurya umuntu ari guhaha akabura umuntu umutwaza bikaba ngombwa yuko ashaka umuntu umutwaza ariko ibyo biri muri za ngendo zitari ngombwa ni ingendo ukorera make ugasubira mu rugo kubahiriza amategeko ya leta udakoze ntabwo waraba uriye ugomba gukora ugashaka ikintu cyo kurya mwe muri kwigendagendera nanone hari igihe ureba kuba uri mu nzu n'imitsi itakora ugomba no kugira ngo ukananura amaguru ariko wirinda ko mugendagenda kandi ingendo nk'izi zitemewe umva ariko se urabona nkawe nk'umunyarwanda nkatwe turi abanyarwanda urabona turaguma mu rugo biri bumere buti hari umuntu ufite abana batatu hari umuntu ufite abana bane hari umuntu ufite umugore hari umuntu uri mu icumbi urabona ukwezi kurashize urabona ari bwishyira iki abana bari burya iki kandi yaryaga ari uko yahagurutse akajya kubashakira ibyo barya kuzubahiriza birabagoye rero kubyubahiriza biratugoye rwose hirya no hino mu mujyi wa kigali uratambuka ugasanga abantu barahaha bajyana mu ngo zabo ku buryo n'abari mu ngendo zabujijwe intero n'imwe uramubaza akakubwira ko agiye guhaha cyangwa kwivuza profeseri anasitazi shyaka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bwo yari mu kiganiro kuri televiziyo y'igihugu mu gitondo cyo kuri iki cyumweru asobanura iby'izi ngamba nshya yasabye inzego z'ibanze gukora iyo bwabaga zigakumirira hafi izo ngendo za hato na hato mu rwego rwo gukumira covid 19 ndasaba rero rwose ko inzego z'ibanze zifata iki gikorwa nk'ikintu kidasanzwe ikintu cyo kurinda iki gihugu cyo kurinda abaturage kubera ko nibwo buryo bwonyine buri butume iki gihugu gishobora gukomeza gutekana nibwo buryo bwonyine buri butume dushobora gukumira iki cyorezo n'izi ndwara n'abafashwe tukabasha kubakurikirana kuko nibitangira kujya ahantu henshi ntabwo byaba ari ibintu byatworohera hanyuma aho baza gukenera ubufasha inzego z'umutekano zirahari nawe ubwo bufasha bwatangwa bimwe mu bice by'umujyi wa kigali hari hakunze kurangwa urujya n'uruza rw'abantu biboneka ko rwagabanutse ku buryo bugaragara nk'ahazwi nka karitiye matewusi komerisiyari n'ahandi urahagera ukagira ngo ni mu matongo icyakora mu bice bya nyamirambo ho birajya kuba ikinyuranyo inzego z'ibanze zigakomeza kubahozaho ijisho zibabuza kwegerana nk'uko twasanze bwana iburahimu siwomana ushinzwe umutekano mu mudugudu w'intwari mu murenge wa rwezamenyo i nyarugenge mu mujyi wa kigali afatanije na bagenzi be uko babigenzaga abantu bose ntabwo bumva kimwe neza ariko uko bishoboye kose barimo kubyumva turajyana tukababwira natwe nk'abayobozi b'ibanze ko bagomba kutegerana cyane ndetse nk'umwanya metero imwe niyo mpamvu turi hafi yaho n'icyo gikorwa kirimo kubera cy'ubucuruzi ingendo zitari ngombwa zo bari kuzumva kugira ngo bagume iwabo
ibyo byose twagiye tujya no mu ngo rwose tukayibabwira bakatubwira yuko impamvu nabo babyumva ni ikintu gikorwa kireba umuntu wese umunyarwanda ari we wese akaba ariyo ngo bagiye nko guhaha natwe twabona ko agiye guhaha ko tuba tubazi muri karitsiye mu zindi ngamba zafashwe n'uko amaresitora akomeza gukora ariko ba nyirayo bagapfunyikira abakiriya babo ibyo kurya bakabitahana ibizwi nka tekawe mu rurimi rw'icyongereza ariko kubera bamwe mu babaganaga ngo bahisemo guhaha bajyana mu ngo zabo kandi n'imirimo yahagaze hafi ya yose abagana amaresitora nabo ngo niyanga kandi nabwo ngo ni ingaragu bwana jure dusenge umuyobozi wa tamuta muri resitorenti nyamirambo ngo ibihombo byanze bikunze bizabageraho bo igihombo ntabwo cyabura ni ukuvuga ngo nimba abantu ku munsi yinjira nk'abantu barenga ijana urumva ashobora kuba hakwinjira nka makumyabiri mirongo itatu gutyo ko kuva mu gitondo urumva tugeze nko mu ma saa yine niba twatangiye saa moya urumva ngubu bimaze ntabwo babarenga nko mu gicumbi cya cumi n'atanu urumva igihombo cyo kirahari nyirizina kugeza ubu minisiteri y'ubuzima iravuga ko abamaze kwandura covid 19 basaga cumi na batanu bose bari kwitabwaho kandi bameze neza ariko ngo ntibibe umwanya wo kujenjekera izindi ngamba nshya zashyizweho uyu ni dr daniel ngamije utegeka minisiteri y'ubuzima kugeza uyu munsi wa none rero ubundi tugira aho twakirira abafite ibyo bimenyetso by'ibanze tukanagira n'ahandi ah, twakwakiriramo abarembye ah, bakeneye kwitabwaho by'umwihariko bahabwa um- umwuka se bongererwa umwuka cyangwa se bakurikiranwa by'umwihariko kugeza ubu aho hantu nta murwayi n'umwe turinjizamo kuva twatangira bivuze ko bimeze neza amakuru mfite kugeza mu gitondo cya none ntawe urajyamo icyo rero ni icyizere eh, ni icyizere ko kitagomba gutuma abantu basuzugura ikibazo cyacu dufite ntabwo dushaka ko abantu babifata nk'aho ari indwara yoroshye noneho baze bidegembya bazi ngo eh, ntacyo bitwaye amakuru kuri iki cyorezo ingamba zifatwa bya hato na hato bitewe n'intera kiriho ku rwego rw'isi arahindagurika umunota ku wundi ni ibintu bisaba guhozaho amabwiriza mashya yashyizweho n'ibiro bya minisitiri w'intebe biteganijwe ko yazamara iminsi cumi n'itanu ishobora kongerwa abasanga bigoye bagatanga uko byakagenze biriya byumweru bibiri urebye nkatwe ku banyarwanda hari abantu baf- badafite ubushobozi bwo kugira icyo babona ntabwo byoroshye biragoye cyane cyane urebye ko hari abantu barya ari uko bagiye yaba wenda abantu bari kubyubahiriza nk'amabanki arahari wenda akaba yashyiraho nk'inguzanyo yo guha aba- abantu ibyo kurya nabyo byashoboka Eh, bishobora kunganira ba bantu ba- baba bari mu ngo bakora bavuga ati turarya ari uko twagiye iyi leta nayo yakagombye kugira umusade nayo iduha ikareba umuntu uko ameze ikareba ikintu imufashaho umuntu aragenda ajya mu nzu aryame n'urubyaro n'umugore amaherezo araba yaje aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali arakoze mugenzi wacu erike bagira ubusa reka noneho tunyarukire i rusizi ku mupaka w'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo tuhasange umunyamakuru wacu temistokle mutijima atubwire uko byifashe izi ngamba nshya mu bijyanye no gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya covid-19 zatangajwe ku mugoroba wo kuwa gatandatu ushyira ku cyumweru zirimo guhagarika urujya n'uruza ku mipaka ndetse no hagati mu gihugu ku bava mu ntara bajya mu zindi cyangwa se abava mu turere bajya mu tundi keretse gusa ku mpamvu zihutirwa zirimo nk'iz'ubuvuzi izo kandi zirasaba abaturage kuguma mu ngo keretse ababa bagiye guhaha ibiribwa cyangwa se ibindi byangombwa nkenerwa ku birebana n'uku guhagarika urujya n'uruza ku mipaka u rwanda ruhana n'ibindi bihugu twanyarukiye ku mupaka wa rusizi ya mbere kureba uko byifashe nubwo ku munsi w'icyumweru n'ubundi ingendo zabaga zisanzwe ari nkeya ariko kuri ubu bwo nta nazo mu minota isaga mirongo itatu twahamaze nta mugenzi n'umwe yaba uwinjira cyangwa se uwasohokaga twahabonye amaduka hafi ya yose yakorerwagamo imirimo y'ubucuruzi aha ku mupaka arafunze uyu ni umwe mu bayakoreragamo hanze twagurirwa n'abakongomani none umupaka urafunze turagurirwa n'abandi Mm, nicyo kibazo nyine mfite impungenge y'ibirayi nashyize muri depo kuko nta muntu wo kubigura uhari twagurirwa n'abakongomani gusa cyakoze ejo natagira impinduka iba umuntu yashaka imodoka akabipakiramo bwa kabiri akongera akabizana ni kamembe akareba ko wenda babigura kuko ntabwo byaguma ku rusizi bigumye ku rusizi byakwangirika icyakora kugera mu mujyi wa kamembe ho nubwo atari benshi ariko abantu baragendagenda mu muhanda ndetse baracishamo bakaganira mu matsinda mato mato aba tubasanze aho basanzwe baza gutegerereza abashobora kubaha akazi aho bakunze kwita ku ndege kurya k'umuntu ni ukuva uvuye gukorera hanze nibyo byatumye tuza hano bitewe n'uko niyo maramoko yacu hano niho dushakira ibyo kurya amabwiriza yatanzwe ariko kuza hano urabona n'ubundi twaramukaga tuhaza tuje gushaka akazi ariko kubera amabwiriza yabaye turi kwicara dutandukanye ariko nta n'akazi kaboneka usibye yuko nyine imibereho iba imeze nabi nta kintu tuba twasize mu rugo ubu rero imibereho yacu ya buri munsi twayikuraga hano iki kibazo cy'abaturage bagendaga mu mujyi wa kamembe mu gihe amabwiriza abibuza ubwo yari mu kiganiro ku ishyirwa mu ngiro ry'aya mabwiriza mashya kuri televiziyo y'igihugu minisitiri shyaka anastase uyobora minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yakigarutseho by'umwihariko tugize imana bariya baba ari abayobozi bagenda bagira ngo barebe ko aya mabwiriza arimo yohere- yo- yo- yubahirizwa ibi bintu birasaba guhozaho birasaba imbaraga nyinshi birasaba n'itangazamakuru natwe duhozeho tubivuge kenshi aho bitagenda tuhabone kugira ngo tuhakurikirane tubikosore nta bundi buryo turi bushobore guhangana n'ibi bintu icya kabiri abayobozi bose bari bakwiye kuba aribo bafata iya mbere wenda akaba aribo baba bari hanze da ariko nabo wenda ntibegerane nibo baba hanze bareba ko aho hantu bayobora koko hari umutekano usesuye w'abaturage kuko niko twagifashe twafashe nk'ikibazo gihungabanya umutekano w'abantu gusa aba baturage biganjemo ba nyakabyizi nubwo uburemere bw'iki cyorezo ndetse n'ingamba zafashwe bavuga ko babyumva ariko ngo ntiborohewe n'ubwo buzima kuko bari batunzwe no kubara ubukeye imibereho urumva nyine yo mu ngo nkanjye wenda ndi kwiyeraho urugero ufite abana bane no mu ikode n'ibiki byose ugira amafaranga nkorera ari rasiyo y'uwo munsi njya gukora nyine mvuga ngo ni uyu munsi tu ni ukuvuga ngo ntagiye ubwo ntakurya ishusho y'ubuzima turabona nta kigenda kuko nimba twariyaga buri munsi ari uko twaje hano urumva ni ibintu bikomeye kugira ngo muri ibyo byumweru bibiri tube tugihumeka inzara ntirabanyishe cyane kuko ubwiteganyirize bw'iminsi izaza mu mujyi ntabwo dukunda kubugira nkatwe dukora nyine buri munsi dushaka amaronko y'umunsi nyine gutyo tu aha rero bigatuma kuri bamwe basaba ko leta yagoboka nibura ikabafasha kubona ibibatunga muri iyi minsi ibikorwa byose byahagaze ikibazo dufite hano ni icyorezo ni ngombwa kugikumira kuko ni ikintu cyugarije isi yose ariko mwadukorera ubuvugizi wenda leta natwe ikareba uko yatwita ku kibazo cy'inzara uko imibereho yo mu ngo n'ubuzima bwacu bwa buri munsi bwo gushakishiriza hanze bwahagaze ngewe ndumva wenda nk'umuntu urya ari uko yahagurutse umuntu utishoboye muri rusange wenda nka leta yamufasha mu bijyanye n'imirire wenda mu gihe ibintu bitarajya mu buryo ku buryo umuntu yahaguruka agakora kuko nubwo bimeze utyo turi aba leta nitwe mutungo w'igihugu kugeza ubu minisiteri y'ubuzima ivuga ko mu magenzura imaze gukora yasanze abantu cumi na barindwi bamaze kwemezwa ko banduye covid-19 mu rwanda barahuye n'abandi bagera hafi kuri magana arindwi benshi muri abo bakaba ari abari mu mujyi wa kigali ariyo mpamvu yo guhagarika ingendo hagati y'intara n'uturere cyo kimwe no kubuza abantu kuva mu ngo mu gihe nta mpamvu zihutirwa mu gihe izi ngamba zizamara iminsi cumi n'ine ziri ku munsi wazo wa mbere impungenge z'imibereho zikomeje kuba zose ku bari babayeho bakorera ibibafasha kurenza umunsi bamwe bati babitangaje gutyo nta n'inoti y'igihumbi mfite mu rugo pe byatuyobeye byatuyobeye niko navuga barahagaraza bakabitura imana imana yonyine kabisa nta kindi kintu kigomba kubera yose imana yonyine demistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino reka tuyahere mu burundi desire hatungimana amatati yo mu ishyirahamwe rya basketball yatanguye mu mpera z'umwaka uheze aho gisite kararuza yakugwa igenekezo rya mirongo ine n'umunani ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze mu mabanga yiwe ikiringo ciwe kitararangira agasubirizwa na sefu sabushimike amatora wakuwe atemeye ariko yemejwe n'ubushikiranganji bw'inkino komite national olympique nayo irayahakana kuko yamenyesha ko atakurikije amategeko ntari hafi yo kurangira inyuma yaho alphonse bile umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rya basketball muri afurika fiba afrique yandikiye augustin kararuza igenekezo ya gatanu za kuno kwezi amusaba gutunganya ibijyanye na basketball mu Burundi bitagenze uko rigahagarikwa akanamenyesha ubushikiranganje bw'inkino ko ari we iryo shirahamwe ryemera kuri uno wa gatanu umushikiranganje w'inkino Perate niyo nkuru nawe yarandikiye iryo shirahamwe yandikiye Alphonse Bira amumenyesha ko ishirahamwe rya basketball mu Burundi riramutswa Sefu Sabushimike ati Uburundi ni igihugu cigenga kandi cikukiye ko ata muntu n'umwe uwo ari we wese ashobora kugitegeka ibyo gikora bamwe mu bakurikiranira basketball hafi batashatse kuvugira kuri mikoro yacu batumenyesheje ko ibihano kuri basketball y'u Burundi ari byo bizokurikira ayo makete mu gihe rero ayo matata ataratorega umuti imigwi imwe imwe ibandanya gukina inkino za kivandimwe ku runo w'imana urunani rwatsinze rezipo ku manota mirongo irindwi n'abiri kuri mirongo ine n'ane aroni kagabo amenyereza urunani akaba ashima aho umugwi wiwe ugejeje isemo E, amamaci amiko atuma abakinnyi bamenyera bashobora gushyira mu ngiro ibyo bahora bash- bakora mu myimenyerezo kandi n'ikintu cya konfiyansi na no kumenyana muri bo kikaja mu ngiro kubera usanga dufise abakinnyi bashasha bataramenyerana hajya mu myimenyerezo ntibuca ubona nyene eh, exactement ivyo abakinnyi bariko baragira mugabo mu mamaci nk'aya uca ubona aho ibintu bimeze neza naho bihobahoba kugira ngo ushobore gukosora Muri- ku ku bwanje aya- amamaci yo kwimenyereza aradufasha gose kugira ngo dushobore gushira mu ngiro canke gukosora ibintu bimwe bimwe Jean Claude Niyomwungere amenyereza Rezipo naho yatsinzwe arashimishwa no kubona abana bakiri batamenyereza uko iminsi ihera ariko bunguka muri izo nkino za kivandimwe ifite abakinnyi benshi igomba kumenyereza kumenyereza mu kibuga mwabonye yuko amashuri menshi ari mashasha kandi n'abantu benshi abimbariye ngo ndonye diviziyo abana muri muri C cyangwa muri B mugabe ibyo onye muri basketball siko bigenda ubunye hakenewe abantu bakiri bato imyaka kusanzwe bajya muri basketball ya konta gose saba yuko rero ngiye gukora mwabonye mwabonye yuko karta ya kane ariyo bashoboye gukina neza kubera bamaze kumenyerana ubu rero ngiye kubandanya nk'iyo iyo cohesion kugira ngo ndabe yuko umwaka uza nogwanira muri ba- muri bane ba mbere na nivo yabo cyane cyane twoyiduza birenze birenze gose kugira ngo tugi- dushobore guhangana n'abandi basanzwe bamenyera amahiganwa n'abazi nka za dinamo na new star umupira w'amaguru naho ihiganwa ry'uburundi ryarabandanije ku ndwi igiri ya mirongo ine na gatanu ikaba mbere yasozerewe n'urukino rwahuza mesaje ngozi ya mbere yari yagendeye musongati ya kabiri iyo migwi ikaba yarangije inganya igitsindo kimwe ku kindi mu zindi nkino zabaye interstar yanganije na flambo du centre igitsindo kimwe ku kindi rukinzo itsinda leriyeri ibitsindo bibiri ku busa ngozi city yatsinze lydia ridic sport for africa igitsindo kimwe ku busa bujumbura city yatsinze kayanza united ibitsindo bibiri kuri kimwe atletico academy nayo ikaba yirahiye umugwi wa vitaro mu kuwutsinda ibitsindo bibiri ku busa message ngozi ikaba ikiri mu kibanza ca mbere vy'ifatakibanza desire hatungimana kigali ijwi rya amerika amakuru y'imikino tuyakomereze mu rwanda mugenzi wacu jean claude munyandinda afite ijambo muri iki gihe ubuzima busa naho bwahagaze hirya no hino ku isi haribazwa uko siporo izaba yifashe biramutse bibaye mahire icyorezo cya korona virusi kikaba cyacogora amarushanwa atandukanye yarasubitswe mu bihugu hafi ya byose gusa komite olempike mpuzamahanga iracyafite icyizere ko imikino olempike ya bibiri na makumyabiri izaba nk'uko byateganyijwe ku wa gatatu w'icyumweru gishize thomas bach perezida wa komite olempike mpuzamahanga yatangaje ko nubwo korona virusi irimo gutambamira ku buryo bukomeye imyiteguro y'imikino olempike iyi mikino igomba kubera ito Tokyo mu Buyapani guhera mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka nta kizayibuza kuba hagendewe ku ngamba zafashwe hirya no hino mu rwego rwo guhashya iki cyorezo tugarutse ku hazaza h'imikino muri rusange nta gushidikanya ko hazabaho ingaruka zikomeye zirebana n'imibereho y'abakinnyi n'amakipe bitewe n'iki cyorezo cy'indwara kirimo kuyogoza isi yose nibyo bisobanurwa na perezida wa komite olympique y'u Rwanda Valence Munyabagisha byanze bikunze bizagira ingaruka ku makontara y'abakinnyi buriya amakipe yacu yose mu mafederasiyo abayeho mu buryo nka bubiri hari amakipe atungwa na ba nyirayo abo ba nyirayo muri iki gihe nabo bafite ibibazo ubu ngubu nitugira imana bikarangira umuntu azaba atekereza uko agiye kubaho ukuntu agiye gutunganya ubuzima bwe kurusha uko ashobora kuba yatangira gutekereza uko yafasha amakipe ni ukuvuga ngo ubushobozi bw'amakipe buzagabanuka nibugabanuka hari ingaruka bizagira andi makipe nayo hari amakipe yandi afashwa n'inzego hari amakipe afashwa na leta n'inzego za leta cyangwa ibigo bya leta hari amakipe afashwa n'abigenga ariko nyuma y'ibi nibitangira hazabamo guhitamo ibyihutirwa ntabwo nzi niba siporo izakomeza gushyirwa mu byihutirwa icyo gihe ushobora gusanga n'abantu babonaga inkunga muri ya leta cyangwa ibigo bya leta iyo nkunga igabanutse ugasanga barahungabanye uyu muyobozi avuga ndetse ko nta gitangaza cyaba kirimo amakipe amwe n'amwe asenyutse kubera ikibazo cyo kubura mikoro ibyo bigo byikorera niba byahungabanye umutungo wabo wahungabanye ukaba wari uzi ko wafashwaga na banki runaka cyangwa ikigo runaka cyashyize ingufu kugira ngo kizamure ubukungu bwacyo ushobora kuzajya bityo ukisanga ikipe yafashwaga itagifashwa ahubwo ni ukwitegura rero gutangira kubitekerezaho kuko hari n'aho ushobora kuzasanga mu bihugu hirya no hino u rwanda si yenda natwe bishobora kutubaho n'amakipe amwe n'amwe rwose hari amakipe adashobora kubaho no gusenyuka birashoboka amwe mu makipe yo mu rwanda yatangiye kwibaza uko azamera rayon siporo imaze igihe iterwa inkunga na rumwe mu nganda z'inzoga n'imitobe rukorera hano mu rwanda irasanga amafaranga y'u rwanda miliyoni mirongo itandatu n'enye yahabwaga buri mwaka n'uru ruganda atagihagije igasaba ko rwayongera akagera kuri miliyoni magana abiri na mirongo itanu ngo bitaba ibyo amasezerano yo gufatanya ibikorwa agaseswa hagati aho rayon siporo yatangiye gahunda yo gukusanya inkunga mu bakunzi bayo ubu ngubu tugiye kwica dutekereze tufite muri iki gihe imikino isa naho ihagaze twe turakora iki tugiye kujya inama urumva guteranya abantu benshi ntabwo biba byoroshye hari uburyo bwinshi tuzaganira tukanareba niba twanakoresha za mobile money kugira ngo turebe yuko byibuze ikipe yacu twame kwifasha no muri ibibazo birimo ku munsi wa mbere habonetse amafaranga miliyoni y'amanyarwanda ku munsi wa kabiri hakusanywa ibihumbi magana cyenda intego y'iki gikorwa ngo ni ukwegeranya nibura miliyoni makumyabiri z'amafaranga y'u rwanda kugira ngo ubuzima bw'ikipe bushobore gukomeza muri iki gihe imikino yahagaze ndetse n'imyitozo ikaba itagikorwa yari claude munyandinda i kigali urakoze jean claude munyandinda na bagenzi bacu bandi batugejejeho amakuru tubonereho kumenyesha abakunzi b'ijwi rya amerika ko bitewe n'ingamba zo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona muri iyi minsi dukorera mu rugo bityo ikiganiro muri isanga muri bwumve mu kanya ni icyahise mu minsi yashize ntituri bubashe rero kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo haba kuri telefoni cyangwa kuri facebook tubisegureho amakuru yacu yo muri aka kanya n'aha tuyagarukirije ndabashimira mwe mwese mwahisemo ijwi rya amerika kandi mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu nshimire na fasil gabeho wamfashije kuyegeranya kuri mikoro ye ndi jeffrey mutagoma mwiriranwa amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye